iyi mukomeje gutega amatwi ni radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti zacu muduteze amatwi tunabaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe nanjye Jeffrey mutagoma uyoboye ibiganiro muri iki gitondo uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari nyuma ibivugwa mu karere turaza gukomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara kibanda mu makuru yo mu ntara z'uburundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi abantu bashinjwa kugira uruhare mu ihirikwa ry'ubutegetsi mu burundi baherutse gufatirwa icyemezo cyo kwakwa imitungo bahawe iminsi cumi n'itanu yo kujurira kuva ejo kuwa gatanu icyo cyemezo cyatangajwe n'umushinjacyaha mukuru wa repubulika y'u Burundi mu kiganiro yahaye abanyamakuru silvestre nyandwi yasabye ko abantu bareka kugereranya icyo cyemezo n'ibyabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri mugenzi wacu eloge willy kaneza uri mu biro by'ijwi ry'amerika i nairobi muri kenya yaduteguriye inkuru ikurikira atangaza ingingo nshasha imbere y'abamenyeshamakuru umushikirizamanza kizigenza wa repubulika yavuze ko yabitewe n'ibihuha n'ibinyoma bigize iminsi bikwiragizwa mu banyagihugu no mu makungu ku bijanye n'ingingo urwego rwiwe hamwe na sentare ntahinyuzwa zafashe ku magenekerezo ya cenda na cumi na gatatu ku kwezi yagiriye akasigura icamutumye kwegurira leta amatungo y'abagirizwa ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemwo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ubwa mbere ni ukugira ngo amatungo y'abakurikiranwa kuba baragize uruhara mu migumuko no kugerageza gutembagaza inzego zatowe muri bibiri na cumi na gatanu bahunze igihugu ntagume abandanya akoreshwa mu guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu ubugira kabiri ni ukugira ngo igihe cyo gushumbusha abononewe ibyabo abakurikiranwa nibakubitwa intahe mu gahanga bazoronke indishi na cyane cyane ko ubushikirizamanza bumaze kumenya ko hari amayeri yo kugerageza kunyuruza amatungo ariko arakorwa n'abakurikiranwa bafashijwe n'abantu bamwe bamwe ubwa nyuma ingingo yafashwe mu ntumbero yo gukingira amatungo ya bamwe bamwe mu bahunze basitse ameze nk'ayahebwe kandi ashobora kuba arafasha mu iterambere ry'igihugu naho yamaze kubacira urubanza bahamagarira kunguruza nkaba mboneyeho n'akaryo kugira ngo iyire aberwa bose n'ingingo zafashwe ko bafise uburenganzira bwo kuzungururiza ku bazifashe aho imwe yose izokwigwa ukwayo bakaba bahawe ikiringo cy'iminsi cumi n'itanu kuva uno munsi igenekerezo rya mirongo itatu na rimwe rusama ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda kugira ngo bashikirize ibibabakira kuri izo ngingo iri tangazo ry'umushikirizamanza kizigenza ryasomwe na Maître Janvier Bigirimana maze abwijwe rya Amerika uko aribona nk'umunyamategeko nagomba nibutse yuko umushikirizamanza mukuru wa repubulika mu manza zijanye n'ivyaha aba ari umuburanyi mu bandi ntivyumvikana ingene umuburanyi aza gufata ingingo y'ukunyaga nica cane dufate nk'ukuri urubanza rugira kabiri rw'abantu atarubanza baciwe uru rubanza rukiri mu matohoza ntivyumvikana ingene mu rubanza aba ari umuburanyi akongera agafata n'ingingo y'ukunyaga hama amaze gufata iyo ngingo y'ukunyaga akaca yongera akavuga ati abantu nafatiye ijya ngingo muze muriruka mu minsi cumi n'itanu nige ikibazo canyu bunguruze ngo kandi ngo bunguruze ngo kuri ubu yafashe iyo ngingo cya kabiri ntivyumvikana ingene umushikirizamanza mukuru wa repubulika nk'umuburanyi kandi muri urwo rubanza rw'ivyaha aza kuvuga yuko ingingo yafashwe n'umukuru wa sentare ntahinyuzwa boyunguruza ngo mu minsi cumi n'itanu umuntu akibaza mbega none yabaye umuvugizi wa sentare ntahinyuzwa canke nk'umuburanyi afise uburenganzira ubuhe bwo kuvuga yuko abantu bafatiwe ingingo na sentare ntahinyuzwa bokunguruza ngo minsi cumi n'itanu umva ibyo byose bica bituma byerekana yuko harimwo kujuragirika kuko bafashe ingingo idahuye n'amategeko uno munsi rero ibyo byo kunguruza nta mategeko n'amwe abigenga ahubwo icari kuba ciza ni uko izo ngingo bari kuvuga ko bazifuse nyandwi nawe yanagarutse ku kindi kintu kimaze iminsi kivugwa ku ngingo yafashe kuyigereranya n'ivyabaye inyuma y'ikiza c'irindwi na kabiri turemeza neza ko izi ngingo zafashwe ataho zisa n'izafashwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri kubera ko abafashe ingingo ico gihe bafatiye ku rubanza rutigeze ruburanishwa mu kunyaga amatungo y'abo bavuga ko bagiriza icaha bayahereza akagwi k'abantu ivyo akaba ataho bisa n'ingingo zafashwe muri iyi dosiye amatungo yafashwe yashizwe mu minwe ya leta ikazoba irayakoresha ku neza rusange kandi nta nkeka ko mu rubanza rugiye gushikirizwa sentare wuzo uzokwera azosubizwa utwiwe ivyo asigura ntibinyura na gato umunyamategeko bigira imana nibaza yuko yihenda cyane kuko ahantu honyine bitandukaniye kumbure ni icukurindwi na kabiri abanyagwa bwari ubwoko bumwe ariko ubuye biraboneka yuko bariko baranyagwa bariko barakurikiranwa bari mu bwoko bwose harimwo abahutu harimwo abatutsi kizwi nuko izo ngingo irindwi na kabiri bavuga ngo bariko bafatira abamenja uno munsi naho bo batabita abamenja turazi yuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi babita abansi b'igihugu eh, za mujerini n'ayandi mazina ateye isoni eh, bisigura yuko ata kintu na kimwe gitandukanya ivy'indwi na kabiri n'ivy'ubuye uretse yuko hahindutse isura kumbure y'abariko eh, baranyaga irindwi na kabiri uwatwara yari umututsi eh, anyaga ibintu vy'abahutu uno munsi dufise umuhutu ariko anyaga ivy'abahutu akajaniranya n'ivy'abatutsi abantu mirongo itatu na babiri nibo berekewe n'ingingo yo kunyagwa amatungo agashirwa mu minwe ya leta bagizwe n'intwazangabo mu gisirikare n'igipolisi impirimbanyi zo mu mashirahamwe yigenga abanyepolitike hamwe n'abamenyeshamakuru bose bagirizwa kuba baragize uruhara mu myiyerekano yo kurwanya ikindi kiringo c'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'iyirwa ry'ubutegetsi ryakurikiye rikaburizwamwo hagati mu kwezi kwa gatanu wa mwaka nyene eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika nanone ku munsi w'ejo kuwa gatanu umucamanza mu rukiko rw'ubujurire mu rwanda yatangaje ko agiye gukora iperereza kuri gereza ifungiwemo general frank rusagara na colonel tom byabagamba wahoze akuriye itsinda ry'abasirikare barindaga perezida w'u rwanda paul kagame ni iperereza rigamije kumenya niba koko abaregwa bafungiye mu kato kabaviramo impamvu nyamukuru zo kubafungura by'agateganyo bakaburana bari hanze eric bagira ubusa yari mu rukiko aratubwira ibindi kuri iyi nkuru koroneli tomu byabagamba wahoze akuriye itsinda ry'abasirikare barinda perezida w'u rwanda paul kagame yagaragaye ku rukiko ari mu mpuzankano n'impeta bya gisirikare muramu we ritadi brigadier general frank rusagara yari mu mpuzankano y'icyatsi ahetse ku rutugu igikapu cy'amadosiye kandi n'amataratara mu maso ritadi francois kabayiza wari umushoferi wa generali frank rusagara nawe yari mu mpuzankano y'icyatsi umutekano wari wakajijwe nk'ibisanzwe umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yafashe byibura iminota ibarirwa muri mirongo itatu asema icyemezo ku miburanire y'inzitizi zatanzwe n'impande zombi mu iburanisha riheruka abaregwa n'ababunganira bari bahagaze imbere y'umucamanza bakurikiranye icyemezo cye ku isonga ubushinjacyaha bwa gisirikare bwari bwatanze inzitizi yo kutakira ubujurire bw'abaregwa kuko ngo babutanze mu mpitagihe ubushinjacyaha buvuga ko bakimara gukatirwa ibihano bavuze ko bajuriye mu rukiko gusa batinda gutanga impamvu z'ubujurire mu nyandiko abaregwa bose n'ababunganira bakavuga ko ubujurire bwabo babutangiye ku gihe kandi ko bwubahirije amategeko bakavuga kandi ko urukiko rukuru rwa gisirikare rwatinze kubagezaho inyandiko ikubiyeho imikirize y'urubanza bagasaba kwakira ubujurire bwabo urukiko rw'ubujurire rwarabisesenguye maze rushingiye ku ngingo z'amategeko ruvuga ko urubanza rukimara gusomwa mu ntangiriro za bibiri na cumi na gatandatu abaregwa bahise bajuririra ibihano by'umucamanza urukiko rw'ubujurire ruvuga ko n'ubushinjacyaha bwa gisirikare budahakana ko abaregwa bajuriye umucamanza avuga ko abahanga mu mategeko basobanura ko iyo umuntu yavuze ko ajuriye bitaba ngombwa ko agaragaza mu nyandiko impamvu ashingiraho anenga icyemezo ajuririra izo n'izindi ngingo yasobanuye n'iz'umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yashingiye nshinge hatera utwatsi icyifuzo cy'ubushinjacyaha cyo kutakira ubujurire bwa koroneli tomu by'abagamba na bagenzi be abaregwa nabo kandi batanze inzitizi zo gusaba gufungurwa by'agateganyo mu gihe urubanza rutaratangira kuburanishwa mu bujurire bisunze ingingo z'amategeko abanyamategeko bunganira abaregwa metre valeri gakunzi wunganira koroneli tomu by'abagamba metre pierre celestin buhuru wunganira generali rusagara na metre milton inkuba wunganira sajenti kabayiza bavuga ko aho urubanza rwaba rugeze hose bashobora gusaba gufungurwa by'agateganyo abaregwa barangajwe imbere na koroneli tomu by'abagamba muramu we generali rusagara n'umushoferi we sajenti kabayiza bavuga ko bafungiwe mu kato akato bavuga ko kabateye uburwayi bukomeye butandukanye bityo ko kubafungura by'agateganyo wababera umwanya mwiza wo guhagarika ako kato no kujya kwivuza bakavuga ko biteguye kubahiriza ibyo bategekwa n'urukiko ubushinjacyaha bwa gisirikare ariko bwo buvuga ko abaregwa batagombye gusaba urukiko rw'ubujurire gufungurwa by'agateganyo bukavuga ko urukiko rw'ubujurire mu gusuzuma iyo nzitizi rwaba rubaye nk'aho ari rwo rwaciye urubanza ku rwego rwa mbere ubushinjacyaha bugasanga nabyo nta shingiro bifite ntibunemera akato n'uburwayi bw'abaregwa umucamanza kuri iyi nzitizi yasuzumye ingingo ebyiri yasuzumye niba byemewe n'amategeko ko abaregwa basabira gufungurwa by'agateganyo ku rwego rw'ubujurire maze nabwo yisunze ingingo z'amategeko ibivugwa n'ubushinjacyaha byose abitera utwatsi avuga ko abaregwa n'ababunganira mu mategeko bafite uburenganzira bwo gusaba gufungurwa by'agateganyo ku rwego rw'ubujurire umucamanza ku rwego rw'ubujurire kandi avuga ko hakenewe kumenyekana niba impamvu abaregwa n'ababunganira batanga zumvikana kugira ngo bafungurwe by'agateganyo n'impamvu zirebana n'aho bavuga bafungiwe mu kato muri gereza ya gisirikare military camp kanombe mu gihe urukiko rukuru rwa gisirikare rwafashe icyemezo ko bagomba gufungirwa muri gereza ya gisirikare ku murindi kuri izi mpamvu urukiko rw'ubujurire ruvuga ko rutahita ruzifataho icyemezo umucamanza yanzuye ko agomba kubanza gukora iperereza kuri iyi gereza ya gisirikare kanombe bafungiwemo akazabona gufata icyemezo ku mpamvu batanga basaba kurekurwa by'agateganyo umucamanza yanzuye ko ku itariki eshanu z'ukwezi kwa gatandatu aribwo azakora iperereza yategetse ko rizakorwa abaregwa n'ubushinjacyaha bahari ku isaa tatu za mu gitondo biteganijwe ko ibizava mu iperereza bizagibwaho impaka ku itariki ya cumi n'eshatu z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka ni ubwa mbere hafatwa ibyemezo bigwa mu byifuzo by'abaregwa kuvura urubanza rwatangira kuburanishwa urubanza rurangiye kari akanyamuneza ku baregwa ababunganira ndetse n'abavandimwe b'abaregwa hamaze iminsi bihwihwiswa ko abaregwa bishoboka ko baba bagiye gufungurwa by'agateganyo bamwe mu bavandimwe babo nabo kugeza ubu baragaragaza icyizere ko baba bagiye kongera kubona babo hanze y'igihome nyuma y'imyaka yegera itanu bafunzwe koroneli tom by'abagamba wahoze akuriye itsinda ry'abasirikare barinda perezida w'u rwanda paul kagame na muramu we generali frank rusagara bahurira ku cyaha cyo kwamamaza nkana impuha zigamije kwangisha rubanda ubutegetsi koroneli tom by'abagamba mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu urukiko rukuru rwa gisirikare rwamuhamije ibyaha bine birimo no gusuzugura ibendera ry'igihugu rumuhanisha gufunga imyaka makumyabiri n'umwe no kunyagwa impeta za gisirikare muramu we generali frank rusagara wari mu kiruhuko cy'izabukuru yahanishijwe gufunga imyaka makumyabiri sajenti francois kabayiza we yahanishijwe gufunga gufungwa imyaka itanu harabura amezi agera muri atatu ngo igihano cye kirangire ibyaha byose barabihakana n'urubanza imwe mu miryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu nka human rights watch ifite icyicaro muri amerika yise ko rushingiye ku nyungu za politiki ehe bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze mu mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu bamwe mu banyagihugu baba mu murenge wa karambi akarere ka nyamasheke mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda ntibavuga rumwe n'inzego z'ubuyobozi ku cyemezo cyerekeye amatongo ubuyobozi buvuga ko ayo matongo ari aya leta abanyagihugu bakavuga ko ba sekuruza babo bayahawe n'umwami nabo bakayabasigira umunyamakuru w'ijwi rya amerika temistokle mutijima aratubwira ibindi kuri iyi nkuru ikibazo cy'ubwo butaka butavugwaho rumwe cyatangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ubwaho hari hasanzwe hahingwa n'abaturage baje kubwirwa ko ubwo butaka ari ubwa leta bityo ko bagomba gukuramo ibikorwa byabo maze aho hagahingwa icyayi ni nako byaje kugenda kuko imirimo yo kuhatunganya hisi itangira hegurirwa koperative yitwa kotiga ikorana n'uruganda rwa gatare mu buhinzi bw'icyayi icyakora bahoranye ayo masambu na n'ubu bo bavuga ko bagabiwe n'umwami nyuma leta ikabanyaga ni ba papa bagiye baduhaye iminani twari tumamanye igihe kirekire hatanzwe n'umwami rudahigwa niwe wahaye abaturage ngo bagende bajye gukonda bitewe n'inzara ya rumanura yari iteye abaturage barahakonda barahahinga haragenda haranoga baragenda baranatura nyuma zo ejo bundi icyayi kije ngo ngo ni mu mirima ngo ya leta ngo ntabwo ari mu baturage aburaniraga nyine riya kukivugiza kajya bwite aduhamagaza udutabo twa kera imikeba ba data bukwe badusigiye twebwe tukajyanye nitwe twagatomboye barakareba baravuga bati kajya bwite ati mukwiriye kwishyura aba baturage dore iyi mirima ni yabo kotega ngo areka da ngo tiyishyure iki ariko nako gatabo turacyagafite n'impamamungu mwahereho ubwo butaka ba data bukwe badusigiye nabo baratubitse baratudusigiye ingano y'ubwo butaka uko bwakabaye ntitwashoboye kuyimenya ariko abaturage barebwa n'iki kibazo bo ni hafi magana atatu batuye mu tugari dutatu tugize uwo murenge wa karambi abo bavuga ko batahwemye gukurikirana iby'ayo masambu yahoze ari ayabo ariko hakazamo ibisa n'amananiza hari umumeya wasimbuwe n'uyu nguyu dufite kamari yaje mu nama hariya kukivugiza tumubajije iby'ayo masambu yacu ari kutubwira ngo nimugende muzane icyemezo mwahawe n'umwami runaka niho ndabemera ko amasambu ari ayanyu turamubaza ese wowe isi wakemuye n'umwami ngo nanjye isambusi yanjye ngo nta bindi bibazo ubwo aradufungirana ijambo ry'iryo ngiryo ngo ibyemezo by'umwami se twabibana twebwe ubundi ba papa bose bafite ibyemezo by'abami cyangwa n'abandi bose batuye muri rwanda ibaza rero ayo mageri bari dushyiraho tuzaba badufungirana ngo kudutwikira ngo twe kuvuga nyine ngo nta uvuga ngo byumvikane gusa icyemezo cy'umwami se urumva bikwiye kuvuga kuko muri igihugu ibijyanye n'ubutaka byo basa n'ababihebye ariko kandi ntibumve ukuntu batishyurwa ibikorwa byari biburiho birimo n'amashyamba haje umuyobozi w'intara bamubaza ibibazo agiye kubabwira ngo yari yaje mu nama hepfo aha ngaha ibibazo mujyana muri minisiteri byose naje kubikemura uwo ndasubiza yumve natumva rureje yaravuga ngo amasamuna ya leta mwari mwahiga bije leta yari yakanguka none ukangutse ni ayabo ni mu turere amashyamba yacu twateyemo mufate ubutaka bwanyu bwa leta nyine reka za ibyo birahemba nuko tumeze twaheze mu gihahiro twebwe ikibazo twagize rero twaranabyemeye ariko twebwe dushaka ingurane y'amashyamba yacu barandaba barayiranze ariko ntabwo nta ngurane bagomba kuyatangira baranze rwose na n'uyu munsi ariko turacyagikurikiye kuko bamwe barishyuwe ahantu hari hari haragenewe amashyamba bo barishyuwe ariko aha ahagenewe icyayi twebwe twatahiye aho ngaho uku kwamburwa ubutaka abaturage bavuga ko kwabateye igihombo kinini iyo wagiye gushora umushinga ugahinga amashyamba hari amafaranga ushora iyo uhombye rero uhura n'ikibazo cy'ubukene wumva ngo ngo nino mu karere ka karambi dukunda gukena ni ibyo bikorwa byose bagenda bangiza ntibatwishyure ni ubukene nyine nurese nyine ko twari dufite ibikorwa byacu bakabidukuraho n'imana tume duhinga imirima yacu nyine ibyaye nk'abandi ntibaduhe n'amafaranga icyakora ubutegetsi bukomeza kwemeza ko abo bari barigabije ibitari ibyabo ahubwo n'ibyo bemerewe byo gusarura imyaka yari yeze ari nk'imbabazi za leta bwana kamari yemeye fabiye ayobora akarere ka nyamasheke ugiye ukajya mu butaka bw'umuntu butari ubwawe ukabuteramo amashyamba ugamije kubwiyitirira ubundi wakagombye hagendewe ku mategeko wakagombye kubihomba byose ugasubiza ubutaka uko bwakagombye kumera ariko kubera yuko ari umuturage uburyo bwo kumufasha no kumworohera bemerewe gukuraho amashyamba bateye ku butaka bwa leta ubutaka bugasubira mu maboko ya leta abajije uko abo baturage baba barigabije ubutaka mu gihe aho batuye hamye hari ubuyobozi n'impamvu byarindiriye umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ngo babwamburwe uyu muyobozi yasubije muri aya magambo nyuma ya jenoside murabona yuko ubuyobozi bwari butarahama ubuyobozi bw'akagari ubuyobozi bw'imirenge ndetse n'ubuyobozi bw'akarere abantu bataramenya n'ibyangombwa by'ubutaka aho biva n'aho bigera ariko nyuma y'aho bimenyekaniye ntabwo umuntu yatwara umutungo rusange ngo awugire iwe ku giti cye kandi ibimenyetso byamaze kuboneka icyo twakoze rero ni ukugabagaruza umutungo wa leta aho ubuyobozi bw'akarere buhagaze ni uko uwaba afite icyangombwa cy'uko yakebewe n'umwami yakigaragaza hanyuma agahabwa ingurane y'ubutaka bwe bwateweho icyayi ubuyobozi bw'ibanze ku rwego rw'umurenge bwatubwiye ko hari abagera kuri cumi n'umwe baba baragaragaje ibyo byangombwa icyakora nabo ntibarabona ingurane imyaka ibaye umunani temistokire mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda urakoze temistokire kuri iyo nkuru urwego rucungera itangazamakuru mu burundi cnc rwatangaje kuri uyu wa gatanu ko abanyagihugu bagiye kuza baraterera mu gikorwa cy'urwo rwego resito wa banki umukunzi arurongoye yatanze umurongo wa telefone ukoresha urubuga rwa whatsapp kugira bazoze barashikiriza ibyo baneguye byonyine ibindi kuri inkuru mugenzi wacu desire hatungimana arabitubwira umurongo wa telefone ufise nimero mirongo irindwi n'icenda majana indwi n'indwi majana indwi na mirongo irindwi n'indwi niwo watanzwe n'urwego sense kugira abanyagihugu bashobore kuza barashikiriza utunenge batowe mu makuru n'ibiganiro bashikirizwa n'amaradiyo n'imboneshakure nesitore banki umukunzi arongoye sense avuga ko ari mu ntumbero yo gukebura ibimenyesha amakuru amazi atararenga inkombe mu gutangura ico gikorwa kiraba amaradiyo n'amateleviziyo tukifuza ko ibyoshikirizwa byoba bifatiye ku byo mubona bitagenda neza gusa ibyo byiyumviro byoshikirizwa mu majambo make ariko atomoye mu ntumbero yo gufasha ibinyamakuru gukora bikurikije amategeko n'ubuhinga bugenga umwuga wo kumenyesha amakuru nubwo urwego sense rusanzwe rusuzuma amakuru atangwa ku munsi ku munsi uyu arurongoye avuga ko abanyagihugu bafise intererano nini nubwo ata amategeko bazi ku mwuga wo kumenyesha amakuru izo mesaje tuzozakira abenegihugu baravyumviriza nk'abantu baronswa amakuru mugabo haba ibijanye n'amategeko n'ibindi kumbure bobo ntibasanzwe babifitiye ubushobozi bwinshi ariko iyo ikiganiro canke inkuru imeze nabi burya uh, abayishyikirizwa nabo barumva ko ibyo bintu bidatomoye tuzobyakira tuvyige tubyihweze cyane cyane ko hari n'amaradiyo gushika bakorera hagati mu gihugu tudashobora kumviriza duhereye ngaha n'ibyo bizoza gufasha kumenya ingene biriko biragenda hirya no hino mu gihugu tuzoheza tuce turaba ubwo butumwa bwabo birimwo tuce turaba ko bifise ifatiro hanyuma hafatwa ingingo yo kugarurira hafi nayo kubibaza ko hoba harimwo intumbero yo kwaka ubwigenge abamenyeshamakuru nesitore bankumukunzi arongoye urwego sense avyamirira kure ku bwiwe asigura ko ari mu ntumbero yo gutsimbataza ubwo bwigenge biciye mu gukurikiza amategeko urakoze deze hatumwa imana kuri iyo nkuru tubibutse ko turi no kuri site yacu ya interinete niwe zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no kuri facebook niho turi umurongo wa facebook wacu ni voa radiyo yacu reka duhere rero uh, kuri wa mwanya wo guha abanywanyi b'ijwi rya amerika akanya ko gutasha inshuti n'abagenzi
You're the baddest. Everything you do to me, you drive me crazy. You're so perfect. Let me tell you something, baby, flex. Baby, dance. Life is too short, relax. Give me a kiss now. Find in Miami, Johnny Mombasa. Find in Mombasa, Tutahi Chikari, on my own. When you turn around, you turn me on, girl. The way you whine and charm around. When you turn around, you turn me on, girl. The way you whine and charm around. Give me a kiss now. Go down low. When you go down low. I like it. Go down low. When you go down low. Don't you hurt your mind. You over when you down. When you leave me alone. It's stuck in my head. Take it to my jacuzzi. Give it to you till you lose it. Come my holly, holly, babe. Tell me when you're ready. At the top, I on the floor. I to the left, I to the right, I Find in Miami, Johnny Mombasa. Find in Mombasa, to tie hit Chikari on my own. When you turn around, you turn me on, girl. The way you whine and charm my roll. When you turn around, you turn me on, girl. The way you whine and charm my roll. Give me a kiss now. At the top, I on the floor.
adi top uyu ni medi rero imirongo ya telefone iruguruye nk'uko twabibabwiye duhereye ku munywanyi w'ijwi rya amerika yitwa leonce amahoro neza leonce Eh, wifuza kwitasha- kutasha nde nifuza gutasha onse wanjye ari tanzania dar es salaam nkaba nifuza no gutasha umugenzi wanjye ari jambiya mu biti rusaka nkaba nifuza no gutasha papa na mama bari muranza nkaba ntahije papa na nkaba mama ntahije- leon Pa- Eh, papa na eh.
mama bitwa bande biyumve
Alphonsine Mhm,
na felix mhm. bandanya nkaba nta- nkaba ntahije na mukuru wanjye yitwa renova aba ngaha mu gisagara cya bujumbura aho bita mu kamenge n'umufasha wiwe Mhm.
nkaba ntahije n'umugenzi jean claude aba mu kanyosha nkaba ntahije na na onkire wanjye ari tanzania dar es salaam nkaba ntahije n'abagenzi bose twiganye Mm. Renega Leonce twakuranye ban-
ego mu majambo make turiko turasozera kuko n'abandi bararindiriye ku murongo iyi weekend wiyiteguriye gute
weekend ngaha mu gisagara cya bujumbura ndayiteguriye neza ni bo bino bintu bimeze neza ni neza Mm, uraza ku- uzoja ku kayi- ku kiyaga uzogerageza kuja ku kiyaga tanganyika
yego bita kuri plage rakosa bici nange ndakuja kenshi Ah, ni byiza cyane komera komera ubwire ibihe byiza
yego mwe nawe murakoze imana ibahezagira twese twese radiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc turi muri wa mwanya wo gutasha inshuti n'abagenzi mubifuriza ibihe byiza turabandanya ku mirongo ya telefone turi kutwakira abakunzi b'ijwi ry'amerika nimero ni rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe murashobora kutwandikira ku rubuga rwacu rwa facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu ndabona ku murongo wa facebook wacu abanywanyi ni benshi hariho elias eh, ndikumwe nayo kibati ati ndabakunda ta- cyane ijwi rya amerika elias nimero yawe ntiyaciyemwo nubwo wari wayiduhaye ku murongo wa facebook ku rubuga rwa facebook ni benshi hari uwitwa muhamweyimana muhamweyimana vianney eh, ati yitwa vianney nawe nyine arifuza gutasha turagutasha nta nimero waduhaye ariko nawe turakuramukije kuri facebook muri benshi turababona radiyo ijwi ry'amerika tubandanya twakira ah, ku mirongo ya telefone Eh, reka twakire uwitwa jimmy patrick amahoro neza jimmy
namahoro uraho urakomeye
yego turaho turagima Eh, duga ku ijambo ni bande wipfuriza wikendi nziza inshuti n'abagenzi
yego nitwite wikendi nziza eh, mubyeyi wanje ah, njyewe ntibizi nitwite wikendi nziza abo tuvukana Eh, nitwite wikendi nziza abarundi bose eh, baba mu burundi baba mu mahanga bose Mm.
eh, imana ibaheza kire Mm, none Jimmy.
nitwite na wikendi nziza mwebwe mumaye umurongo urakoze cyane jimmy none uherereye he kugira ngo bakumenye abo uhejeje gutasha
bose merereye eh, muri komine ntahangwa Mhm.
eh, muri gusenya ya kamenge imirango ya kabiri ibabara rya cumi na kane Mhm. jimmy mukamenge ni byiza cyane urakoze natwe kutwifuriza wikendi nziza nawe uryoherwe uronanirwe mu bawe
mwakoze cyane namwe ego urakoze cyane radiyo ijwi rya amerika
igitsure amukunda ariko mutinya
radiyo ijwi rya amerika bamwe muri mwebwe bakunze ijwi rya amerika imirongo yanyu ntirikiracamwo turumva ko hashobora kuba harimo ikibazo cy'ikirere ariko ndabona kuri facebook damas nkeshimana rifuza gutasha inshuti n'abagenzi ndabona leonard niragira eh, ndabona ndabona atuba atuba nawe nyine yari yifuje gutasha ku murongo wa telefone Eh, ndikumana fifi fulgence arifuza gutasha inshuti n'abagenzi Eh, richard siniremera richard siniremera mu burundi turakubona kuri facebook tukwifurije weekend nziza david king hatungimana david king hatungimana nawe arifuza gutasha inshuti n'abagenzi weekend nziza anastase witumba nawe nyene anastase witumba munywanyi wacu kuri facebook Jerome niyo nkuru turakubona hope justin sibomana ku murongo wa, wa, wa facebook nako turakubona wifuje gutasha inshuti n'abagenzi radiyo ijwi ry'amerika bahizi richard nawe turakubona bahizi richard mu burundi nawe nyine yifuje gutasha inshuti n'abagenzi desire niyonsaba muri benshi cyane rwose desire niyonsaba turakubona turabashimiye mu mwese rero mwakurikiye ibiganiro byacu n'amakuru yacu namwe mwatahije mwanditse ku rubuga rwacu rwa facebook aha ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka mubandanye mwumviriza radiyo mukunda ijwi ry'amerika
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
abakomeje kutwumva mu masegonda make saa kumi n'ebyiri ziraba zigeze aho muri bwumve ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha